rero nagira nsome ijambo ry'imana imbere y'uko dusenga kumbura ndaza gusoma imirongo ya mbere y'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na mariko igice cya cumi na gatatu duhereye ku murongo wa mbere mariko cumi na gatatu umurongo wa mbere ariko arasohoka mu rusengero umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati mwigisha raba aya mabuye uko ari n'iyi nyubako ukwiri yesu aramubaza ati uraraba iyi nyubako ihambaye ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi yicaye ku musozi wa erayono yerekeye ku rusengero petero na yakobo na yohana na andereya baramubaza bihereranye bati tubwire ibyo bizobaho ryari ikimenyetso kizoba iki cy'igihe ibyo byose bizoba bigira bishike yesu atangura kubabwira ati mwirinde ntihagire ubazimiza benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe kandi bazozimiza benshi kandi nimwumva intambara ntimuhaze intambara ntimuze muhagarike imitima ntibizobura kubaho ariko umuhero uzoba utaraza kuko ihanga rizotera irindi n'ubwami buzotera ubundi bwami isi izonyiganyiga henshi amapfa azotera ibyo ni itanguriro ryo kuramukwa ibyo ni itanguriro ryo kuramukwa bakundwa turabona turiko turakurikirana n'amajambo hano ko umwami wacu yesu yasiguriye abigishwa biwe we nyiri ubwiwe ku ruhande rwanje namaze gukorwa ko n'ano majambo ahanditswe ku murongo wa gatatu aho yavuze ibi bikurikira avuga ku byerekeye rwa rusengero ijya nyubako rwari urusengero rwiza cyane kandi ko atabuye rizosigara rigeretse ku rindi abigishwa babaza ikibazo baravuga bati bashaka kumenya igihe ibyo bizobera baca barabimubaza baramubaza cyane igihe bari bihereranye ariko murazi yuko atabahaye inyishu itomoye ariko yarababwiye ati nimwiyubare ntihagire ubazimiza ntihagire ubazimiza niko ndiyumvira kuri ibyo bintu ntiyababwiye igihe cyangwa isaha cyangwa umwaka cyangwa umunsi cyangwa itariki ariko icyari gikenewe ko ari ukubabwira ikindi kintu kandi nicyo cyabaraba ubonye ubwabo nicyo cyabaraba babwirizwa kwiyubara ubonye ubwabo kugira ngo ntihagire ubazimiza nibaza yuko aricyo kintu cyankenerwa cyane kumbure ko natwe twabwirizwa kubyibaza ko tukibaza ibi n'ibi n'ibi ko aribyo bikenewe tukibaza ko ibi n'ibi aribyo bikenewe tukibaza ko aribyo bikenewe ariko murazi yuko ibyumviro by'imana byama bitandukanye kandi kumbure ko kandi byose ntibyamye bivugwa mbere no kubigishwa ntibyamye bivugwa nk'uko bari bakeneye kubyumva ariko barakiriye ibyo umwami yababwiye ariko nabonye yuko igihe twabana yadusoma ijya mirongo ko aragenda akavuga gushika ku byavuzwe n'uwavugishwa n'imana Yesaya Yesaya aravuga avuga bino bintu nyene reka dusome Yesaya cumi n'icyenda Yesaya cumi n'icyenda umurongo wa kabiri haravugwa ibizoba byose murazi yuko murazi yuko yashimangiye ibyavuzwe n'uwavugishwa n'imana Yesaya yarabigaragaje arabyerekana aca yongera abishyira ahabona ni ukuvuga yuko babwirizwa kumenya yuko ibyari byaravuzwe mu byanditswe byose ibyari byaravuzwe n'abavugishwa n'imana ko byabwirizwa gushika ibyo bara- bari gushobora kubyizigira ko bizoba benda atanabashiki bacu bakundwa nibaza yuko ari nako bimeze eh, muri kino gihe cyacu umwami wacu waragenze akagera kure akavuga ati iherezo rizoba ritarashika izoba ari intango arabana akavuga ku murongo w'icyenda akavuga ati ariko mwiyubare mwebwe ubwanyu mwiyubare ni ukuvuga mwiyubare ku bizobashikako mwebwe ubwanyu ni ukuvuga yuko yababwiye ibizobashikira ukuntu bizogenda kuri bo kandi ko bategerezwa kwiyubara kandi amajambo yababwiye yabwirizwa kuguma muri bo kugira ngo ibyo bintu nibyashika bamenye yuko yari yarabibabwiye imbere y'uko biba aravuga kandi ngaha ku murongo w'icyenda mariko cumi n'gatatu umurongo w'icyenda ngo kuko bazobashengerana mu manza eh, muzoshishagurirwa mu masinagogi kandi muzohagarara imbere y'abaganza n'abami babampora mube ikimenyetso kibabera icabona Ist das nicht etwas Gewaltiges?
mbega iki si ikintu gikomeye ga yemwe ego ariko ivyo vyategezwa gushika kandi nako rero turibaza tuti Oder ist mbega ibyo byarashitse cyangwa ntibyashitse nibaza yuko niba twarasomye ibyanditswe turashobora kuvuga tuti ijambo ry'umwami wacu ni ego kandi ni amen ibyo umwami wabo kandi akabashebuja yababwiye byarashitse vielleicht noch kumure mbere byashyitse imbere y'uko na rwa rusengero rubomogwa rusenyugwa ni ukuvuga byabwirizwa gushika Er ging doch ariko ntiyababwiye ibyo gusa we yaragiye agera kure ku murongo w'icuma aravuga ati ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose auch das, ku murongo w'icumi iki nacyo bakundwa iki nacyo ntikibura gushika ibi nabyo nyine bitegerezwa gushika kandi mba ibi bibwirizwa gukoreka imana ibwirizwa kugira abo ituma kugira ibyo bikoreke kandi turabizi imana irafise intumwa yamirungika hanyuma aravuga ku murongo wa cumi na rimwe akavuga ngo cumi na rimwe akavuga ngo kandi nibabajana babashengeranye ntimuze muhagarike imitima icyo muzovuga sondern was euch in jener icyo Stunde muzohabwa cyose muri ako kanya muze nicht muze mube aricyo muvuga ko atazoba ari mwebwe muvuga azoba ari mwe muyera umurongo wa cumi na kabiri umuntu azoshengerana wowe bavukana ngo bamwice na se w'umwana azomushengerana n'abana bazogabagabira ababyeyi babicishe zum Tode bringen.
babicishe Auch dieses Wort ihr rino jambo naryo nyine bakundwa wurde schon im ryari ryaramaze kuvugwa mu gitabo cy'uwavugishwa n'imana mikaya dem Propheten Micha twuguruye mu gitabo cy'uwavugishwa n'imana mikaya turashobora kubisoma ido n'ido sehen, auch kandi turabona yuko rino jambo naryo naryo nyine umwami wacu yararigaragaza rishyira ahabona turashobora rero kuvuga tuti ijambo ryavugishijwe ryagumanye agaciro karyo gushika uno munsi ego ni ikintu cyiza cyane ku murongo wa cumi na gatatu ngo muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje das waren sie auch.
kandi niko byagenze hanyuma rero haca haza bino bintu rero yavuze nabyo ku murongo wa cumi na gatatu ngo ngo ariko uwihangana agashyitsa ku iherezo niwe azokira Denke, kandi ndibaza yuko iki aricyo kintu nyamukuru bakundwa ni ukwihangana gushika ku iherezo hano hano turabona yuko abigishwa batahanuriwe ibintu byiza cyane si byo babwiwe ko bizobashikira ntibababwiye ko bazoshikirwa n'ibintu byiza bazogendera mu nzira nziza ahubwo babwiwe yuko muri kazoza bazoca mu bintu bigoye cyane ariko bakundwa turabona yuko umwami wacu yababwiye ati ntimuhagarike umutima sondern wenn sie in ihm sind, ariko ko nibaguma muri we niba bari muri we niba bashengeza cyangwa bakajanwa imbere y'umucamanza cyangwa abantu bakomeye cyane ntibaze bahanga- ba- bahagarike umutima bo baze bahanga amaso ikintu kimwe baze bahanga amaso umwami wabo akabashebuja kuko niwe yabahisemo kandi abatora kugira ngo babe ibyabo nabyo bishinga ntahe byiwe kuri ino si bene data bakunda bashiki bacu nibaza yuko twabwirizwa kumbure gusoma muri make byavuzwe n'uwavugishwa n'imana mikaya kuko nibaza yuko umurongo wa cumi na kabiri ari umurongo udasanzwe uri kurashika no mu minsi yacu kuko havugwa ngo haravugwa ngo hano muri mariko cumi na gatatu umurongo wa cumi na kabiri ngo umuntu azoshengerana ubavukana ngo bamwice na se n'umwana azomushengerana n'abana bazogabagabira ababyeyi babicishe Sicher heißt es, ich muri mikaya naho igice cy'indwi von vorne anlesen.
eh, haravugwa yuko eh, kumbure twohera ku murongo twohera ku ntango ariko kubwo ata- kuko atamwanya dufise reka duhere ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu umurongo wa gatanu ntimukizigire umukunzi ntimukishimire inshuti ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mupfumbatirana Sohn missachtet den Vater kuko umuhungu akengera se umukobwa gegen die Mutter agahagurukira nyina umukazana agahagurukira inabukwe kandi abansi b'umuntu bakaba abo mu rugo rwiwe die eigenen abo mu rugo rwiwe Ich aber umurongo w'indwi ariko jeho nzohanga amaso uhoraho nzokwitega imana y'agakiza kanje imana yanje izonyumva das sind doch umurongo w'indwi aya ni amajambo y'ukuri bakundwa kandi baza yuko dushobora kuja mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na matayo aho umwami wacu avuga kandi ano majambo nibaza yuko rino jambo ari ijambo rikomeye cyane rikora ku mutima na cyane cyane mu gihe cyacu kuko turi mu bihe bibi cyane ibihe bigoye cyane ibihe bigoye cyane aho rino jambo ririko rirashika imbere y'amaso yacu kurusha ikindi gihe cyabayeho ihr Lieben, nibaza yuko bakundwa ko umwami wacu atabwibwiye gusa abigishwa biwe ahubwo yabivuze abwira na twebwe bo muri kino gihe kandi abavugishwa n'imana ntibavugishijwe gusa ibizoshika ku gihe cyo kuza k'umwami wacu eh, ariko turabona ko igihe umwami wacu yaza yabandanije kuvuga aza anashyira ahabona amajambo yavuzwe n'abavugishwa n'imana kandi ashaka kuvuga ibi- bino bintu kuri uno mugoroba ngo ano majambo arakayangana imbere yawe n'imbere yanje kandi turashobora kubona yuko ijambo ry'imana yacu rivuga ukuri kandi bakundwa ibyoshika byose uno muntu w'imana aravuga bino bintu hano ku murongo w'indwi ariko jeho nzohanga amaso uhoraho nzokwitega imana kandi nibaza yuko aricyo kintu gikenewe cyane tubwirizwa gukora muri kino gihe muri kano kanya ntidushobora guhagarara ntidushobora guhagarara ku bindi bintu byose cyangwa ku byo abandi bantu bavuga ariko twabwirizwa kurondera uhoraho dutegerezwa kurondera imana yacu dutegerezwa kwizigira imana yacu kuko tuzi yuko ugutabarwa kwacu kuva ku mana nzima kandi bakundwa imana izo twumva nimba ibi byanditswe muri kino gitabo cy'ukuri turashobora kubyizera n'imitima yacu yose ich denke, kandi nibaza yuko dushobora kwigirira icyizere kuri uno mugoroba n'amajambo meza cyane umwami wacu yesu kristo aravuga hano ku murongo wa cumi na gatatu akavuga ngo Mariko cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatatu aravuga ngo uwihangana guca ku iherezo azokira urabye bino bintu yavuze turabona yuko ibihe bizoba bigoye cyane kandi ko bizoba bigoye yuko umuntu yihangana gushika ku iherezo ariko rero aravuga ati uwihangana gushika ku iherezo und inde sagen, mögest du, ndashaka kuvuga nti ese icoma nkaba muri abo bantu bazihangana nawe urashaka kuba muri bo imana ibiduhe ku bw'ubuntu bwayo no kuno mugoroba duhaguruke dusengere hamwe twese data wa twese uri mu ijoro turagushimiye bivuye ibwira mu mitima yacu rw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro no ku bwa rino jambo rihezagiwe wadusigiye muri ino minsi y'iherezo mwami turagushimiye kubona utwemereye gusubira kuba gukoranira hano kuno mugoroba kugira ngo dushobore gutega amatwi ijambo ryawe kandi twongere tujyakire n'imitima yacu mwami dushobore kubona yuko iby'akanwa kawe kera kavuze biriko birashika muri ino minsi mwami turabona eh, urusengero rwarasambuwe rwa rusengero rwarasambuwe abigishwa bawe barashenge- barabashengeje ibintu byose werekanye byavuye mu kanwa k'abavugishwa n'imana turabibona biriko birashika mu minsi yacu imbere y'amaso yacu mwami dushaka kuba muri bano bantu bihangana muri ino minsi mwami nungirire ubuntu nutugirire ubuntu twebwe twese mwami mwami mu gihe twaje kugira ngo dufatanye nawe ntutugirire ubuntu dushobore kubandanya twakira ijambo ryawe turifate nk'ama kandi dushobora kubigushimira n'imitima yacu yose ntiwakire ishimwe ntiwakire icubahiro no guhimbazwa mu izina rya yesu amen
Ganz herzlich heißen wir alle willkommen.
turifurije ikaze mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu an diesem Wochenende ntitwari twiteze kuronka abashyitsi bavuye hanze ino mpera y'indwi kommen seid und ariko wünschen euch und uns turanezerewe von Herzen.
kubona mwashoboye kuza Nicht nur gesagt, sondern kandi tubifurije mwese bivuye ku mutima umugisha uva ku mana si uko gusa tupfa kubivuga ahubwo ni iby'ukuri byose biva ku mugisha uvuye ku mana kandi uw'imana ihezagiye aba ahezagiye bi- bidashira kuko imana iba yarabiteguye itisunze ibihe Segnungen abenshi bararonka imihezagiro imigisha imara akanya gato ariko abantu b'imana bagenewe kubana nayo ibihe bidashira bo bazohabwa imigisha ihoraho biciye mu ijambo kandi biciye kuri mwemu ahoraho Segnung, imihezagiro yose Ewigkeit, itegerezwa kubaho mu guhoraho eine ewige itegerezwa kuzogumaho gushika mu guhoraho itegerezwa kuba ifitaniye isano rihoraho n'ijambo rihoraho na mwemu ahoraho w'imana twamaze kumva ibijyanye n'ukwizera hamwe n'ibyasezeranywe mu ijambo ry'intangamarara twumvise und ihr wisst daran, kandi murazi yuko atakundi byogenda nta kundi kuntu bishobora kugenda ijambo ryose riva mu kanwa k'imana rirashika byateba byatebuka bitebe bitebuke rirashika twabyemera tutabyemera rirashika imana yari yaravuze ngo umunsi muzokiryako muzopfa Todes sterbe.
muzopfa Gleich, was Gott gesagt hat.
ivyo imana yovuga vyose aho ni muri mwitanguro kabiri umurongo wa 17 ivyo imana yovuga vyose ntishobora kwisubirako mu vyo yavuze kandi kandi eh, si ibintu biba biri mu- bivuzwe mu kirere gutyo gusa oya kuba ari ukuri kandi tubwirizwa kuvyisunga uwanditse igitabo cy'abaheburayo aravuga ku mu- ku gice cy'icenda umurongo wa mirongo ine akavuga- ku murongo wa mirongo ibiri n'indwi haravuga ngo ngo kuko nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma hakaza amateka nta muntu n'umwe Gottes nta muntu n'umwe ashobora kuronka haca ijambo ry'imana nta muntu ashobora guca ku ruhande ijambo ry'imana umuntu wese kandi abantu bose bategerezwa kwemera yuko imana iri hejuru y'ibintu byose kandi ko ijambo ryiwe ridashobora abantu badashobora kurica kubiri eine Predigt cyangwa ngo rikugweho uno munsi nasomye impapuro zikeyi mu butumwa bwavuzwe na litera havuga cyane ku kwizera yashaka kuvuga cyane ku mpano y'ukwizera nta muntu n'umwe yashoboye gukora ibyo yakoze nta muntu n'umwe yari gukora ibyo yakoze adafashijwe n'imana hano rero aravuga ku ishi- ku kuntu mariya ashoboye gushima eh, uwo imana yakoreye ibintu bihambaye cyane yabonye ubufafara bw'umugurano wayo maze ishitsa isezerano ryayo muri we biciye muri we mariya hanyuma hano aravuga ngo aravuga ngo ritera aravuga ngo ngo birakwiye yuko tutiriwe turahiga imanga cyangwa ngo tukekenye ku kintu na kimwe birakwiye yuko turondera ukugomba kw'imana kuri twebwe ku buryo ku buryo wizera ushikamye yuko izobikora kandi yuko imana ikeneye gukorana nawe ibintu bikomeye ikeneye gukorana nawe ibintu bikomeye ukwizera nk'uko ni ni kuzima kurabaho kandi eh, kurinjira kugahindura umuntu wese kurinjira mu muntu ukamuhindura kugutuma ugira icyo utinya iyo ushizwe hejuru kandi ukagira ibyizigiro iyo ucishijwe bugufi kandi uko ushyirwa hejuru niko wategerezwa kugira icyo utinya iyo ukishijwe bugufi niko utegerezwa kuronka ikikuremesha niko wabwirizwa kwiremesha uki- u- ukagira ibyizigiro akenshi twibaza yuko akenshi twibaza yuko tumaze kumva ubutumwa bwinshi bwiza ariko burya urashobora gufata iryungane rimwe cyangwa ijambo rimwe ukaryandikamo igitabo cyose We- reka dusome ikindi kintu hari ahandi avuga ngo naho yumvise yuzuye umunezero uvuye ku mana hawe n'imana ariko aravuga mariya mariya yagumye yagumye aciye bugufi ku buryo atishyize hejuru mbere n'imbere y'umuntu yitwa ko ari muto wo ku isi iyaba yarabikoze aba yaraguye nk'uko rusuferi yaguye akajya ikuzimu yashaka hano kuvuga ko abantu baciye mu bintu bikomeye biboneye bahawe n'imana ibintu bikomeye bahawe n'imana ngo abo bantu bifata nk'abantu bato cyane bakifata nk'aho ari abantu batabereye ntibaheza ngo bishire hejuru y'abandi turazi yuko hano agereranya ibyabaye kuri umwe yishyira hejuru hanyuma agaca atibugwa agaca agwa numva rero hari ikintu kiri ku mutima wanje yuko mvuga ku bintu bimwe bimwe ku kuri kw'imana kandi twashaka by'ukuri em, kuraba ibyo bintu uko ari bibiri ibyo bintu uko ari bibiri kimwe ni ikintu kimara igihe gito ni ikintu kimara igihe gito ni iki- ni ikintu cy'umuntu ntidushobora kugishyira hejuru y'ukuri kw'imana ntidushobora kugishyira hejuru y'ibintu by'imana kuko iby'imana ntibyigeze bitangura kandi bizogira iherezo ariko bizohora iyo bidashira igihe twasoma ijambo ry'intangamarara muri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na mariko naciye nsoma umurongo wa cumi na kane w'igice cya cumi na kabiri mariko cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane hariho amajambo makeyi hano ariko ni amajambo akomeye cyane mariko cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane mariko cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane haravuga ngo baje baramubwira bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi ko udatinya umuntu wese ku kigohe ku kudatinya ijunja ry'abantu ariko wi- ariko ko wigisha inzira y'imana by'ukuri ko wigisha inzira y'imana by'ukuri reka dufatire kuno murongo n'abantu bari imbere y'umwami wacu nibo bavuze ano majambo baravuga bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri hanyuma baca baravuga bino bintu kandi bikenewe bya ngombwa ngo ngo kandi ko wigisha inzira y'imana by'ukuri mu kuri havamwo ukuri nyene mu kuri havamwo ukuri nyene
mu kuri havamwo ukuri nyene kandi haranditswe kandi haranditswe ngo nta binyoma biva mu kuri yohana wa mbere igice cya mirongo mirongo ibiri na rimwe ukuri kuguma ari ukuri imana ni y'ukuri ni nyakuri niyo ukuri kose gukomokako wa mugwanizi nawe ntigihushane cy'ibyo ni umubeshi mbere ni we se w'ibinyoma kandi kuva ku ntango yamye ari umunyabinyoma kandi agoreka ijambo turashobora kubisoma mu bice bya mbere by'igitabo mose yanditse na cyane cyane mu itanguriro igice cya gatatu ingene yaganiriye na eva bino bintu byarankozeko ngo ngo mwigisha turazi yuko hasigaye kumenya niba ibyo bari bazi babifatanije n'ukwizera kuko turazi yuko bari abafarisayo n'ibindi n'ibindi bari abantu by'ukuri batakurikira umwami wacu ntibari abantu bakurikira umwami by'ukuri ariko bategerezwa kubyemera bategerezwa kubi- kubyatura bakavuga bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi ko udatinya umuntu ku kigohe ntutinya umuntu ku kigohe twebwe rero nk'abantu turashobora kuba dufite utuntu twinshi twibwira ntimwibaze yuko paul na mwene tabaranamu bari bazi eh, ntibari bazi ibyo abantu bakeneye kumva ntibari babizi ntimwibaze yuko bari bazi ubwenge cyane ku buryo bushobora kumenya ibintu byose kugira ngo bashobore kumenya by'ukuri ibintu byohimbara abantu ariko pawulo yaranditse aravuga ati nimba dukeneye kunezereza abantu nimba turiko turarondera ivyonezereza abantu muri ico gihe ntituri abagurano ba kristo muri ico gihe rero ukuri kw'imana nikuba kuri muri twebwe inzira y'imana itegerezwa kwigishwa mu kuri kw'imana kandi tutitayeho iby'abantu nta yindi nzira ihari
nimba natwe
ariyo natwe tuko turarondera iyo nzira niyo nzira yawe n'inzira yanje ariko ntiba ari inzira y'imana kandi aho niho hari ikibazo kuri twebwe gikomeye hano turabona yuko havugwa iby'inzira y'imana reka nongere ndabisome kugira ngo tubifate nkama umurongo wa cumi na kane ngo mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi yuko udatinya umuntu wese ku kigohe kuko udatinya ijunja ry'abantu ariko wigisha inzira y'imana by'ukuri inzira y'imana mu by'ukuri ntiyigishwa umuntu yongeyemo ibyiyumviro bindi cyane ngo twongeremo ibintu iburyo ibumoso ariko iyo nzira yigishwa mu kuri kwari muri we uko niko yigishije inzira y'imana mu kuri kandi icyo ni cyo kintu nyamukuru kandi turazi yuko abavugishwa n'imana bose n'intumwa bigishije inzira y'imana mu kuri imana yamenyesheje inzira zayo mose kandi ibikorwa byiwe yabimenyesheje abisirayeli biciye mu bavugishwa n'imana Yesaya eh, iravuga iti ngo nk'uko ijuru ryitanguye isi niko ibyiyumviro byanje byitanguye ibyiyumviro byanyu kandi n'inzira zanje niko zitanguye inzira zanyu no munsi mu gihe cyacu si ukwigisha gusa kugira ngo abantu bahe intumbero babwirizwa gufata intumbero runaka ariko bisaba yuko twigisha inzira y'imana tukayigishanya ukuri kw'imana tutitayeho iby'abantu bavuga tutarabya abantu tudatinya abantu ku kigohe uko niko dushobora gutegurwa uko niko tuzoshobora guhagarara imbere y'imana kuko umugeni ategerezwa gucika umugeni ijambo atuza gucika umugeni ijambo ku iherezo ry'igihe ku iherezo ry'ibihe atari insobanuro z'abantu ariko atuza kubyagwa n'ijambo ry'imana akabyagwa ubwira kabiri namwe mu w'imana ku bw'ibyizigiro bizima inzira y'imana itegerezwa kwigishwa mu kuri na cyane cyane mu gihe aho hari inzira nyinshi zigishwa rero ibyanditse byera biravuga eh, muri mu gitabo cy'abavugishwa n'imana Yesaya igice cya mirongo itanu na gatatu umurongo wa gatandatu ngo twese twari twarazimeye nk'intama twese twagiye isabagira umuntu wese mu nzira yiwe ni ukuvuga umwe wese yaraba inzira yiwe bwite ariko inzira yawe n'inzira yanje si zo nzira z'imana ariko umwe wese yirabira inzira yiwe bwite hanyuma kandi haranditswe ngo ngo ya- yamushize ko amakosa yacu yose n'ibyaha byacu byose kugira ngo turonke amahoro ubu rero inzira yacu yaciye ihura n'inzira y'imana inzira yacu yaciye ishika noneho mu nzira y'imana ibyumviro byacu byaciye byinjira mu byumviro by'imana ubu rero byarinjiyemwo byaciye bihagarara maze ibyumviro by'imana bica biguma ari bizima muri twebwe kandi nibyo bibandanya ubwo rero ubwo nyine ntukiri mu nzira yawe kandi nanjye sinkiri mu nzira yanje ariko twese turi mu nzira y'imana inzira y'imana kandi byoreka nongere ko yuko atari mu gukekeranya ariko ni mu kuri no mu bwizigirwa hari umuntu umwe wenyine ashobora kuvuga ati ndi inzira ukuri n'ubugingo ibyo bintu uko ari bitatu ntibivana ntawe ushobora kubitandukanya ukuri inzira n'ubugingo ni ibintu bitatu biri hamwe ni ibintu bitavana ijambo ry'imana ni ukuri kandi rica ritwereka inzira y'imana ku nzira y'i- mu nzira y'imana naho duca duhabwa ubugingo bw'imana mu nzira zacu duca dukurikira inzira zacu bwite nyene ariko biciye mu nzira yiwe niho tuzoshika ku ntumbero murazi yuko hari ijambo rivugwa muri matayo cumi n'icyenda kumbure sinzi neza haranditswe ngo nibaza ko ari ruka cumi n'umunani umurongo w'umunani ngo aho umwana w'umuntu azozira azosanga ukwizera ku isi kandi ibyo turamaze kubivuga tubishimangiye ko hano ntihanditswe ngo ngo mbega umwana wa dawidi cyangwa ngo umwana w'imana oya ariko handitswe ngo mbega umwana w'umuntu ni ukuvuga rero ni- ni- ibi ntibyavugishijwe ibi bifise im- insiguro y'ibyavugishijwe mu- mu bi- mu gihe cy'iherezo mbega umwana w'umuntu azosanga ukwizera ku isi ahazogarukira turazi yuko mu byahishuriwe hana umwami agendagenda mu biterwa kw'amatarandwi by'izahabu nk'umwana w'umuntu nk'umwana w'umuntu rero ni uvugishwa n'imana nk'umwana w'imana ni umukiza nk'umwana wa dawidi ni umwami ibyo byose birafise icyo bimaze mu byanditswe hariho rero abantu amamiliyoni n'amamiliyoni uno munsi bizera yesu kirisito nk'umwana w'imana kandi abo bantu amamiliyoni n'impumyi ntibabona ko ariko arihishura kandi ku iherezo ry'ibihe ku iherezo ry'igihe cy'iherezo nk'uko byari byaravugishijwe kandi nk'uko igihe cya mbere cyari igihe cyavugishijwe n'icya nyuma nacyo nyine ni igihe cyavugishijwe kandi nicyo gituma petero yandika ngo ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza kuri twebwe kandi turashobora kuvuga yuko ijambo ryavugishijwe twararyigishijwe mu kuri kw'imana kandi kuri twebwe ryacitse uguhishurwa kuzima ryacitse ukuri ikintu kizima ryacitse kimwe mu bigize ukwizera kwacu ibyo twahawe bivuye ku mana byacitse igice cy'ukwizera kwacu dushobora dushobora kubikekeranya ko ndiko igihe nari ko ndiyumvira yuko imana ikora bino bintu byose muri buno buryo naciye nibuka ijambo uwerekwa cyangwa ikamenyi mu kirundi bakoresha ijambo ngo ukamenyi biri mu tubisanga bwa mbere muri samuweli wa mbere igice cy'icyenda umurongo w'icyenda niho barondeye samuweli hanyuma baca barabaza bati ngo mbega none ngo kamenyi ari hehe ariko uwerekwa ari hehe aha niho tubwirwa yuko abo bita abavugishwa n'imana uno munsi kera bitwa aberekwa canke mu kirundi bakoresha ijambo ngo kamenyi samuel wa mbere igice cy'icenda umurongo w'icenda samuel igice cya mbere igice cy'icenda umurongo w'icenda ngo kera mu bisirayeli umuntu i- iyo yagira icyo ajya gusiguza imana yavuga ati hogituje kwa kamenyi canke uwerekwa kuko uwitwa uvugishwa n'imana ubu kera yitwa kamenyi uwerekwa kera yitwa kamenyi niko bibiriya y'ikirundi yasobanuye ariko ni uwerekwa rero dusomye iyindi mirongo tute tuje imbere tugasoma nk'umurongo wa cumi n'umunani igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi n'umunani samuweli wa mbere igice cy'icyenda umurongo wa cumi n'umunani haravuga ngo ntabarundangire inzu ya kamenyi aho itumbere cyangwa ntabarundangire inzu y'umuntu yerekwa aho itumbere umurongo wa cumi n'icyenda samuweli aramwishyura aterega ni jewe kamenyi ni jewe werekwa none hoga tujye ku mpinga y'umusozi kuko uyu munsi muri busangire nanje maze ejo mu gitondo nzokurekura ngo usobanurire ibiri mu mutima wawe byose ibiri ku mutima wawe byose aha niko ijambo ry'imana rivuga kera babita abantu berekwa kubera iki kubera ko barabona hari ibyo imana yabereka barabona umuntu agira aze barabona ingena zoza yambaye bari bazi ibiri mu mitima y'abantu baje bari abantu berekwa hano ku isi imana yari ifise abantu ishobora gucamwo kugira ngo ivuge abantu yashobora gukoresha kandi yari ifise i- abantu yashobora gukoresha kugira ngo i- babere umugisha abandi cyangwa kugira ngo ihezagire abandi cyari igikorwa cyari igikorwa bafise iyo umuntu yaba yatowe n'imana rero nk'umuntu yerekwa muri icyo gihe byarashoboka ntacyo yari akeneye cyangwa nta kindi yaba akeneye kugira ngo bikoreke kuko imana nta kindi iba ikeneye kugira ngo ikintu gikore niba imana ishizeho umuntu kugira ngo abe umuntu yerekwa muri icyo gihe hari ibyo azokwerekwa muri icyo gihe niba atabyo yerekwa ni ukuvuga ko ntiyerekwa nyine aba ameze nk'abandi bantu bose ariko hariho ijambo navuze eh, hara- eh, na- ijambo navuze haheze iminsi ryavu- riri mu bavugishwa n'imana yesaya mu gice cya mirongo ibiri n'icyenda ku murongo w'icyenda yesaya mirongo ibiri n'icyenda umurongo w'icyenda haravuga ngo banza muhagarare mujorerwe mwihuma amaso muhume muborerwe mutanyoye vino mudandabagirane bitavuye ku biborezo umurongo w'icumi kukoraho abasutse ko imwemu y'uruhuni agahuma amaso yanyu niyo bavugishwa banyu agapfuka n'imitwe yanyu nibo bakamenyi banyu nibo berekwa ibyanyu umurongo wa cumi na rimwe ukwereka kose kwabahindukiye nk'amajambo yo mu gitabo kimatanishije ishashara muri rino jambo niho tubona uko ibintu bimeze kandi intumwa mu gihe cyabo barakoresheje ano majambo abiri iri rivuga muri Yesaya mirongo ibiri n'umunani umurongo wa cumi n'icyenda n'uwa mirongo ibiri hamwe na rino jambo kandi baravuze bishimikije bino bintu kuko cyari igihe cyavugishijwe hano rero turabona yuko havugwa yuko abavugishwa n'imana cyangwa aberekwa nabo nyine turabona yuko batari bakibona bari bashyizwe ku ruhumyi ntibari bakibona neza ariko rero muri kino gihe hariho abantu benshi muri kino gihe hariho abantu benshi babonye byinshi ariko ntibabonye iby'imana yahishuye ntibabonye iby'imana yerekanye abenshi bumvise ibintu byinshi ariko ntibumvise iby'imana yavuze barabonye ibyabo nyine byabo bwite kandi bumvise amajambo yabo bwite ariko imana yitwararitse yuko ijambo ryayo yitwararitse yuko inzira yayo ibyo yahishuye byigishwa mu kuri muri kino gihe kandi abo bose ab'imana bose bazobyumva bazobitega amatwi kandi rero nashaka nashaka ngaruke ku gitabo cyo kuvayo kuko kuko turiko turavuga ku makanda y'ukuri kw'imana ukuri kw'imana turiko turagaruka ku makanda y'ivyo imana yakoze kuvayo igice cya kabiri umurongo wa mirongo ibiri na kane igice cya kabiri cy'uwo murongo kuvayo kabiri mirongo irindwi na kane igice cya kabiri cy'uwo murongo yibuka isezerano ryayo yasezeraniye aburahamu na isaka na yakobo mirongo irindwi na gatanu imana yitegereza abisirayeli ibona uko bameze igice gikurikira ni uko uhoraho aca yiyerekana kandi iki ni cyo kintu eh, nshaka ko turaba kuri uno mugoroba ukugaragara k'uhoraho mose ntiyari gushobora guhaguruka ngo agende iyo imana itaja kuba ariyo yamutumye kandi uko gutumwa n'imana ntikwari kuvuye mu mutima wa mose ubwiwe cyangwa ngo kuve mu kugomba kwiwe cyangwa mu byo yiyumvira cyangwa ibyo yibaza ariko byari bivuye ku kuntu uhoraho yari yamwiyeretse sinzi nimba eh, rino ryungane rivuzwe neza ariko murumva neza ibyo ari byo mose si we yitumye mose si we yitumye ahubwo yagize uwumutuma hari uwamutumye uko gutumwa kwa mose nti- ntiyari ingingo umutima we yifatiye ariko yari ingingo y'imana kandi si ibintu yari yamaze igihe kinini yiyumvira ariko yari ingingo y'imana ikigeretse ko uhoraho yamwiyeretse mu gisaka cyaka umuriro ibyo yamutegetse byari ibintu biboneka ibyo yamutumye byari ibintu byumvikana biboneka bifadika ibyo yaciyemo byari ibintu bizima ngaha ku isi mose yarabyiboneye n'amaso yiwe mose yaratangaye kubona icyo gisaka kiriko kirasha ariko ntigitokombere aca aribwira muri we ati emwe ngira ndabe kino kintu kidasanzwe kuno kwerekwa kudasanzwe ngira ndakurabe ndakwegere ndakurabe rero mu gihe yari karegereza uhoraho aca aramuhamagara ari muri uwo muri icyo gisaka cyaka umuriro haranditswe hano muri eh, kuvayo gatatu mirongo gatanu haravugwa ngo ngo iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze ari ahera mirongo gatandatu kandi iti ndi imana ya so imana ya aburahamu imana ya isaka imana ya yakobo mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza imana kuko at- kuko atinye kwitegereza imana ibi byari biki kwari ukuri kw'imana cyari igikorwa atumwe n'imana imana niyo yari imurungitse hari ibyo yari imutumye ukuri kw'imana buri gihe kwama gufatanye n'ibyo imana iri kirakora ku isi mu nkuru z'agakiza birafatanye biba bifatanye n'inku- n'ukuri kw'imana iyo hatabonetse uguhishurwa nyakuri kw'imana iyo hatabayeho umuhamagaro iyo hat- iyo umuntu ataco yatumwe nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu bwami bw'imana hanyuma ngo giheze cyitwe yuko ari ikintu cyakozwe mu kuri hari ibintu byinshi byakozwe hariho n'ibindi biki- bikiko birakorwa muri kino gihe ariko abantu babikora bafise imvo zitandukanye kandi aho niho pawulo yandikira abikorinto abifilipi igice cya mbere mirongo cumi na gatanu na cumi n'indwi ngo bamwe bavuga ibya kirisito ku bw'amahane ku bw'ishari abandi nabo bakabikora kugira ngo bantoneke mu ngoyi zanje ariko hariho abantu bavuga inzira z'imana n'ijambo ry'imana mu kuri kandi abo nibo bahamagawe n'iy'ukuri maze igihe yohana yandika akavuga ngo turi mu y'ukuri mu mwana wayo yesu kirisito kandi niwe mana y'ukuri n'ubugingo budashira yohana wa mbere gatanu mirongo ibiri rero si amajambo gusa ni ukuri kw'imana kandi tubwirizwa kubimenya twebwe ubwacu ntidushobora twe turi icyo turi nyene ni ukuvuga umwe wese n'umubeshi umwe wese ni umubeshi katwa nimba turi mu mwami rero tuba twacitse ibyaremwe bisha muri icyo gihe rero ukuri kw'imana guca kwinjira muri twebwe muri icyo gihe rero ntiduheza ngo tuve mu nzira y'ukuri y'umwami maze ngo dukore ibindi bintu kandi murashobora muribuka eh, ibyabaye mu byakozwe n'intumwa igihe pawulo yasemerera abwira umuntu akamubwira ngo ngo wa mwana w'umugwanizi we wa mwansi byo kugororoka byose ntuzoreka kugoreka inzira z'umwami imana zigororotse byakozwe n'intumwa cumi na gatatu umurongo w'icumi kandi ubwo nyine ukuboko kuhoraho kwakiye kumukubita acaba impumyi ubwo nyine imana irafite inzira yaciwe inzira igororotse inzira y'ukuri ijambo ry'iwe ni iry'ukuri nawe nayo ni iy'ukuri inzira ziwe ni iz'ukuri M- ibikorwa byiwe byose ni iby'ukuri we nyine arivuga akavuga ati ngwehe uwiyita icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri byakozwe no mu gice cya gatatu umurongo wa cumi na kane ni iy'ukuri kandi inzira zi- zayo nazo ni ukuri mose yarashoboye kwibonera imana by'ukuri ntiyagiye ntiyahagurutse imana itamuhamagaye kandi mu nyuma byaramugoye kwitaba uwo muhamagaro w'imana kuko byaramugoye gukurikira umuhamagaro w'imana kuko yari azi igikorwa yari yarahawe kandi yari azi ingene bigoye kugishyira mu ngiro mbere mu nyuma yahavuye yankavuga yuko atazi kuvuga eh, avuga yuko atoshobora kugenda yahavuye avuga yuko atazi kuvuga kandi ko adashobora no kugenda ntashoboye kuvuga kandi ntashobora no kugenda mu ntango y'umuhamagaro w'imana kugira ngo aze gukora icyo gikorwa yabanje kwihurira n'imana by'ukuri hano hamwe novuga ibyo mwene aburahamu yavuze ni ukuvuga yuko nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe atabanje guhamagarwa cyangwa ngo agire icyo atumwe nk'uko byagenze kuri mose rero kino ni ikintu kitabwirizwa gufatwa minenegwe ariko abantu babwirizwa kuciyumvira kukirimburako ariko muzokwama mubona kino kintu inzira z'abahamagawe n'imana zama zirimwo zizokwama zirimwo amahwa iburyo n'ibumoso imbere inyuma ahantu hose zama zirimwo amahwa aho baca hose hama hariho amahwa kubera iki uhoraho imana atamwiyeretse mu giti cyiza igiti gifise eh, ubumote bwiza eh, kiriko n'amashurwe kubera iki kubera iki yamwiyeretse mu gisaka kirimo amahwa ibitwara bivuze ko hano mu ntango inyuma y'ukugwa uhoraho imana yaravumye ubutaka aravuga ati ivu rizokumerera imikere n'ibitovu amahwa kandi uzorya ari uko ubize ibyuya kubera iki kirisito atambaye igitsibo cy'ikintu gitatse gisa neza gikayangana kubera iki yambaye igitsibo cy'amahwa Kwa- mbega koba kwari ukwibutsa umuvumo wavuzwe mu itanguriro gatatu byose biba nk'uko imana yabitegekanije byose biba nk'uko imana yabitegekanije kandi murashobora kubyizigira nta kintu na kimwe kiba ku gihamana nta na kimwe kiba ari igihamana nta na hamwe inzira z'abantu b'imana ntizari inzira zitatse amashugwe abenshi muri bo barabonye amashugwe ariko rero igitangaje ibyo bintu uko ari ba- uko ari bibiri emwe biratandukanye nubwo umengo biregeranye amashugwe n'amahwa biregeranye cyane rwose womenga womenga ntawo bitandukanye womenga ntawo utandukanya amashugwe n'amahwa abantu b'imana bose batwaye runo rubuto rw'ijambo nibo umwami wacu avuga ko akavuga ati ngo ninde muvugishwa n'imana mutahamye ninde mugororotsi cyangwa uw'imana yatumye mutateye amabuye ngo mwongere mwice nyamara bose bari batwaye ijambo ry'imana iryo dukunda uno munsi iryo twizera kandi dushimira imana kubona yaduhaye ibyo uko ari bibiri birafatanye cyane mu ntango y'inzira ya mose n'imana hamwe n'inzira y'imana na mose harabonetse ibintu bizima by'imana ukuri kw'imana nta kindi cyari gihari nta kindi byari ibintu bizima gusa ntibyari ibintu umuntu yongeye ko byikwega cyangwa ibintu wenyine mu mutima we yabonye ko ari byiza ariko igihe gishitse maze imyaka ikarengana uhoraho yiyeretse mose mu gisaka cyaka umuriro kwari ukuri umuriro wari kuraka mose yarabyiboneye mose yaragiye mose yarabyumvise yaragiye agana uwo muriro mose yarabyumvise mose yarakuye inkweto ziwe ibijyanye n'ibyo bintu mose yaciyemwo turabibona uko bivugwa mu ijambo ry'imana abo bose bashoboye kwibonera bagacishwa mu bintu n'imana barashobora kubivuga ido n'ido barashobora kubivuga ido n'ido bwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari imana kandi imana yari jambo imbere y'uko umukozi w'imana n'umwe atangura gukora ikintu na kimwe ijambo ry'uhoraho ryabanza kuza kuri we yaba nowa yaba aburahamu yaba eriya mu ntango ya buri bukozi mu ntango ya buri gikorwa ijambo ry'imana ryabanza kuza ryabanza kubashikako ryabanza kubazako atari ijambo muri rusange atari ijambo babwiriwe mu bandi bantu ariko ryaba ari ijambo rije ribagana ijambo rigenewe icyo gihe ijambo rigenewe igikorwa babwirizwa gukora muri icyo gihe kandi turajya kuraba abantu bamwe bamwe ibyo bintu byashyitse ko turaza kuraba abantu bamwe bamwe ibyo bintu byashyitse ko muraza kubona yuko imana idahindura ingene ikora ariko mu nyuma abantu bahavuye bashinga amashuri bavugishwa mbere baragira n'abigishwa cyangwa abanyeshuri bitwa ngo n'abavugishwa ariko imana muri ibyo bintu byose ibyo abantu bakora byose muri ibyo bintu byose abantu bakora imana yo yari ifise abakozi bayo abavugishwa nayo abo yashobora gushirako ikiganza cyayo abo mu kanwa kabo ijambo ryayo ryaguma ari ukuri mbega twasomye iki ubushize biranyibukije ibyo twasomye kwavugishwa n'imana Eliya nibaza yuko biri mu bami ba mbere igice cya cumi n'indwi umurongo wa nyuma mirongo irindwi na kane abami ba mbere cumi n'indwi umurongo wa mirongo na kane uwo mugore abarira Eliya ati noneho menye yuko uri umuntu w'imana koko kandi ko ijambo ry'uhoraho uvuga ari iry'ukuri kandi ko ijambo ry'uhoraho uvuga ari iry'ukuri ijambo riva mu kanwa kawe ari iry'ukuri uku niko bimeze mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi ko wigisha inzira y'imana by'ukuri kandi ko wigisha inzira y'imana by'ukuri mariko cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane mbega turashobora kuvuga ibyo bintu nyine uno munsi ijana ku ijana turashobora kuvuga uno munsi tuti mwami kandi ukaba umwigisha turazi yuko utahinduye ko wigisha inzira y'imana by'ukuri nimba twatanguranye na mose turashobora kandi gushika ku muhamagaro wa mwene data buranamu ntimubimpore n'ukuri ariko ijya nkingi y'umuriro nyine yagaragaye kuri mose yarongeye iragaragara kuri mwene data buranamu kandi umwami aravuga ngo nk'uko mose yahawe ibimenyetso bibiri nawe uhawe ibimenyetso bibiri maze acaratumwa ibi byabaye itariki indwi rusama igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu bakundwa imana nta na kimwe yibagiye kandi nk'uko twabivuze mu ntango hariho abantu benshi amamiliyoni y'abantu benshi bizera Yesu kirisito ko bishakiye eh, bamwizera nk'umukiza wabo ariko bakamwizera uko bishakiye reka twizere nk'uko imana ishaka kandi ntidupfe gusa kumva ko tunezerewe n'uko batwigisha inzira z'imana mu kuri ahubwo tube abantu biteguye kuyikurikira n'imiti migororotse mu kuri ubu rero igihe kirashyitse kuri twebwe rero tumaze guhabwa inyigisho zivuye ku mana mu kuri kose no mu bwizigirwa bwose imana idusaba isaba wowe na jewe yuko tuba twiteguye gukurikira inzira y'imana inzira tweretswe neza tukayikurikira turi imvuga kuri kandi mu mu bwizigirwa buvuye ku mana no mu kumvira uko niko tuzoshikira twese umuntu wese azoshikira iby'ukuri kw'imana kumbure ko ndabivuze ntutarabishyikako ariko ujya muri nyine wagaragaye wagaragaye imbere ya mose mu gisaka ni nyine wahavuye umanuka ku musozi sinayi maze abisirayeli bose barawibonera n'amaso yabo barabonye uwo muriro mwinshi ku musozi sinayi ibi hari icyo bishaka kutubwira kandi bish- hari icyo bishaka kutwigisha yuko ibyo imana itanguranye n'umuntu umwe n'uwavugishwa n'imana bitugaruka amaherezo bitugarukana aho icyo gikorwa cyatanguriye ni ukuvuga bitugarukana ku mana ni ukuvuga ngo ibyo bintu bizana abantu guhura n'imana kuva cumi n'icyenda umurongo wa cumi n'indwi niko byanditswe neza ngaha ngo ibyo bintu bibazana guhura n'imana kandi aha niho uhoraho yishuriye abisirayeli bose yiyerekeye abisirayeli bose nibaza yuko ku iherezo rya kino gihe ndizera yuko ku iherezo rya kino gihe ibyashikiye umuntu umwe mu ntango ry'ibango ryiwe ry'ubukozi mu ntango y'igikorwa yari yatumwe n'imana imana izotuma bishika kuri abo bose bakozwe ko n'icyo gikorwa imana ya- yahaye uwo muntu bategerezwa kwinjira bagahura n'uko kuri kw'imana babwirizwa kwibonera uko kuri kw'imana babwirizwa kwibonera uko kuri kw'imana imana ntitangura ibintu bikomeye kugira ngo ibiheraheza ari ibintu bitoyi ariko ibyo itanguye irabisozera amakanda y'ukuri kw'imana turayabona mu buzima bw'abantu b'imana abantu batwaye ijambo ryayo abantu bashyize mu ngiro ukugomba kwayo abantu bakurikiye ibyo yabategetse ayo makanda turayabona ayo makanda y'abo bantu babwirizwa gushyira mu ngiro ibyo imana yavuze abo bantu turababona rero natwe dukeneye kugendera kuri ayo makanda iyo niyo nzira y'imana twerekwa mu byanditswe byera bakundwa twizigire yuko ntitubikore mu buryo bw'imirenzako ngo ngo bibe nk'ibintu by'ibyizigiro bitagera aho bifatiye ariko bibe ibintu tuzi neza mu kwizera yuko imana izotwishurira nk'uko yihishuye mu ntango nk'uko yishyuye mu ntango kandi uko biri kose imana ibikunze reka twongeremo twongere ko ubundi burorero bukeyi kugira ngo twerekane ingene imana ifise inzira yaciye abantu bayo babwirizwa gucamwo si mose yabishatse ariko n'uhoraho yamwiyeretse niwe yavuganye nawe niwe yamubwiye ibyo yategerezwa gukora niwe yamubwiye ibyo abwirizwa gukora kandi niwe yashikije ibyo yamutumye uhoraho yamubwiye mu kuvayo gatatu umurongo wa gatandatu ngo ndi imana ya so imana ya aburahamu imana ya- ya isaka imana ya yakobo mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza imana umurongo w'indwi uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banjye bari muri egiputa nabonye amarushwa barimwo numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo mirongo umunani kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza cyagutse gitemba amata n'ubuki nimurabe namwe ibiri muri icyo gikorwa yahawe uhoraho ntavuga ngo mose ngo nakubonye eh, nguri umuntu ngo ngira ndagutume muri kano kanya rero ngira ndakurungike yavuganye na mose ariko yaranabonye n'abantu ko bamerewe yari yumvise amaborogo y'abantu kandi ababwire uvugishwa n'imana akomeye yatumwe ibintu bidasanzwe arashobora guhagarara imbere yacu uno munsi kandi nimba amarira y'abantu b'imana ataduze gushyika ku ntebe y'imana nta n'umwe yogira icyo akoze uko niko bimeze nuko bimeze nibyo dusoma hano ku mburerekano ngenda ndabisome kandi haravugwa ngaha ku murongo wa gatandatu ngo mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza imana umurongo w'indwi uhora aramubara ati ni ukuri abantu banje bari muri egiputa nabonye amarushwa barimwo ibi none byari biki imbere y'uhoraho mbega aha yari umuntu ariko aravugwa yafashe umuntu n'ibyo ariko ibi byari aba bantu bayo bose ngenda babwize ukuri kuri uno mugoroba kuhoraho ibi ntibiraba umuntu umwe igira ifate kugira ngo imukoreshe ariko biraba abantu bayo bose abantu bayo bose abo yatoye abo yari ikeneye gukura mu buja kandi twarabivuze dufashijwe n'imana mu gihe cy'ubucunguzi mu gihe cyo kubohoka umwaka wa yubire umwaka w'agakiza uwo imana ikeneye kuduha kandi niba twizera kandi niba imana yumva amaborogo y'abantu bayo izokwishura imana izokwishura murazi ibyabaye none muri bumwe mu butumwa mwene tabaranamu yavuze ubutumwa bwa nyuma mwene tabaranamu yavuze mwene tabaranamu yaravuze ngo Moyis- mose yaragiye kandi abantu ntibari biteguye kumwakira byabaye ngombwa yuko baguma hariya iyindi myaka mirongo ine yiyongeye ko gushikaho mose yaje ubugira kabiri bakundwa uhoraho akeneye gutereza akajisho ngo arabe akamo k'umubabaro muri umwe wese muri twebwe akeneye kumva akamo kacu ingorane zacu imibabaro yacu akeneye kubona arashaka kubona ibyo dukenye akeneye kubona ubukene bwacu arashaka kubyumva kandi ngo abitorere inyishu adutabare kuko uwo muhamagaro wama umuhamagaro uvuye ku mana wamufatanye n'intumbero ikomeye cyane wamufatanye n'ukuri kw'imana si ibintu byo gupfa kuvuzwamo gusa si ibintu byo gupfa kuvuga gusa oya birakwiye ko bigira ikintu bitanga kivuye ku mana gifatanye n'igikorwa imana yatanze ikintu bitanga kivuye ku mana kandi ikindi gikorwa cya nyuma buno bukozi bwa nyuma bufatanye n'umuhamagaro n'itegurwa hamwe n'isozerwa ry'ishengero umugeni rya Yesu kirisito kandi ibizovamo bitegerezwa kugaragara nk'uko tuzi ko imana yabisezeranye mirongo w'indwi guhora aramubarira ati ni ukuri abantu banjye bari muri egiputa nabonye amarushwa barimwo numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbadugane mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza cyagutse nicyo gituma kubera ko imana yabonye kubera ko imana yumvise kubera ko imana yagize imbabazi kandi igakogwa ko kandi igihe kikaba cyari gishitse ukuri kw'imana gufatanya n'igikorwa cy'imana yatanze habwirizwa kugaragara ukuri kw'imana ibintu bizima by'imana ku iherezo ryishyirwa mu ngiro ry'icyo gikorwa uko nako kukaba ukwinjira mu gihugu gitemba amata n'ubuki ugushyirwa mu ngiro kw'amasezerano imana yatanze bibwirizwa kuba ukuri kw'imana ku bw'ubuntu akamo k'imibabaro yacu akamo k'amarushwa yacu k'ubuja turimwo bibwirizwa kuduga bigashikira imana uhoraho nabishitse muri twebwe kubw'ubuntu kuko ibyo ntibiva kuri we biva kuri twebwe ariteguye gushitsa ibyo yasezeranye no gukora ibyo yafashe ingingo ko azokora mu ntango no ku iherezo ry'umuhamagaro w'imana habwirizwa kugaragara ibintu bizima by'imana ukuri kw'imana mu ntango haba isezerano ku iherezo hakaba ugushyitswa kw'iryo sezerano kandi bikagaragara ko ari ukuri bw'ubuntu bw'imana yacu imana iduhezagire twese amen duhaguruke dusenge data twese uri mu ijuru turagushimiye bivuye ku mutima bw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro mwami turi hano imbere yawe nk'abantu bawe nk'umukuku uragiza ukuboko kwawe nutwemerere mwami tuze imbere yawe mukuri mwami dukurikire inzira yawe mwami mwami ntituzi ibyo dukora ariko wewe wewe nukomeze kuturongora kandi utuyobore kuko ari wowe ubishoboye mwami kuturongora nk'uko ukeneye ko tuba mwami dukeneye kumva ijambo ryawe atari nka ba bandi mwami barishibuye hanyuma bakabana kugendera mu bugara bw'imyaka mirongo ine mwami dufashe iwe mana nudufashe imitima yacu itakambe igutakambira kandi icyo cyifuzo kirimo gikura muri twebwe maze icyo cyifuzo kiduge mu mitima yacu kuko mwami wewe ntiwadusezerera amasezerano udashobora gushitsa urabona igihe turimwo mwami urabona imibabaro turimwo urazi ibyo dukeneye mwami nicyo gituma turaramura amaso kuri wowe tukwizeye turaguhimbaje mwami kandi turagusabye ngo ufashe abantu bawe ndufashe twebwe twese mwami urazi ibyo umwe wese ahagije mwami urazi imitima yacu urazi ubuzima bwacu mwami turakuzaniye byose mwami turakuzaniye niba n'abasabye gusengerwa turakuzaniye abasabye yuko tubasengera abarwaye mwami turakuzaniye abababaye mwami turakuzaniye byose mana yo kwizigwa turazi kuri muganga mukuru kandi kugikiza n'uno munsi mwami turarambuye amaso kuri wowe mwami kandi turagushimiye kandi bivuye ku mutima ku bwa rino jambo ry'igiciro mwami iryo twashoboye kumva kandi kuno mugoroba ku bw'ubuntu bwawe ntiryandikwe mu mitima yacu mwami ntitwigere tugwana naryo mu mitima yacu mwami ariko turyizere mwami muri icyo gihe rero nawe uzokora ibyo utegerezwa gukora ntuhabwe icubahiro ntuhabwe amashimwe no guhimbazwa mu izina rya yesu hareruya amen